Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mutwumvira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe bwakeye neza. Ikaze kuri radiyo yanyu.
izo ngingo kandi zitegereza gushikwa mu ngiro ivyo ni haba hari ababizi vy'amategeko canke abakoze mu migenderanire y'ibihugu n'amakungu bategerezwa kuba babizi Uwo ni Tatien Sibomana umuvugizi w'umugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi mu Burundi avuga ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo kohereza abapolisi magana abiri makumyabiri n'umunani mu Burundi leta ikaba yaracyamaganye iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya mbere yaho ariko mugenzi wacu rosine munezero agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo rosine waramukanya imana
mwaramutse Eugenie mwaramutse namwe mwese mutwumviriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu igejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu irategwa amakenga n'ivyegeranyo bivuga kubashikiriza amanza bane bo mu Burundi bariko barahohoterwa ubuzima biturutse ku nkuru bahaye iyo nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu itangazo ryasohowe n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryu- kuri uyu wa mbere risaba leta y'u Burundi gutanga ivyemeza ko ata- aba- atabashikiriza amanza boba bariko barahohoterwa ubuzima iryo tangazo rivuga kandi ko abashikiriza amanza Armel Niyoye- Niyo- Niyongere Lambert Nigarura Dieudonné Bashirahishize na Vital Nshimirimana bafashije mu cegeranyo cakozwe n'amashirahamwe ategamiye leta mu Burundi ku bijanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu kubera uruhara bagize muri ico cegeranyo umushingwa manza yasavye umukuru w'inama shi- y'abashikiriza manza i Bujumbura kubakura ku rutonde rw'abashikiriza manza atanga ibirego bitari bike harimwo no kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ikazotanga icegeranyo ku burundi ku munsi wa gatanu mu kwezi kw'indwi inama ijejwe y'umutekano ya onu ikaba yaremeje ingingo yo kurungika mu burundi abapolisi mvamakungu bashika ku majana abiri na mirongo ibiri n'umunani gukinga agateka kazina muntu no gufasha gutsimbataza ibiganiro hagati y'abarundi muri etiyopiya abatavuga rumwe na leta hamwe eh, n'imigwi y'abi- y'abarwanira agateka kazina muntu bavuga ko abantu batari bake basize ubuzima abandi bagakomerekera mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa gatandatu aho abajejwe umutekano barasa ku banya- abanyagihugu bari muri iyo myiyerekano ishyirahamwe ry'abongereza riharanira agateka kazina muntu amnesty international ryemeza ko abantu bashika ku mirongo icyenda n'indwi bapfuye bari muri iyo myiyerekano mu karere ka oromiya n'ibice byo mu karere ka amra umugambwe utavuga rumwe na leta semayawi waciye uhagarika iyo myiyerekano uvuga ko watswe uburenganzira bwo kuyibandanya ariko abanyagihugu bakaba baragiye mu mabarabara kuri uyu w'imana gushyigikira abanyagihugu bo muri oromiya bongera basaba ko ibibazo biri muri oromiya vyos- vyoronswa inyishu leta ya etiyopiya ituma urutoke abo batavuga rumwe na bari mu gihugu hagati no hanze y'igihugu mu itangazo ryasohowe n'ibiro vy'ujejwe kumenyekanisha amakuru muri leta rivuga ko bamwe mu bari muri iyo myiyerekano bari bitwaje ibigwanisho ivyo abatavuga rumwe na leta barabihakana bakavuga ko abari muri imye- myiyerekano bayikoze mu mutekano iyo myiyerekano ikaba ituruka ku biriko birabera mu gisagara ca oromiya aho abanyagihugu baho batanguye kwiyamiriza umugambi leta ifise wo kuzana ako karere kakegukira umugwa mukuru wa etiyopiya Addis Abeba muri sudani y'ubumanuko abavyihweza bavuga ko abariko abariko barakurikiranira umugambi w'amahoro muri ico abariko barakurikirana umugambi w'amahoro muri ico gihugu bari bakwiye kwihuta bagashira mu ngiro ingingo zemejwe n'ibihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko kuri uyu wa gatanu kugira bahagarukanwa amahoro muri ico gihugu bavuga kandi ko leta ya sudani y'ubumanuko itegerezwa kwemera inteko mvamakungu jacob col arongoye urunani rw'abahinga mu vya politike muri kaminuza y'ijuba avuga ko yashimye ingingo yafashwe n'ibihugu vyo mu karere ku bijanye no kugurungika inteko mvamakungu kugarukana amahoro n'umutekano muri sudani y'ubumanuko col akavuga ko ingingo ataco izomara igihe zitagiye mu ngiro ku bwa col iyo ngingo ntiyoroshe ku ruhande rwa leta ariko nk'uko abandanya bivuga ni ingingo izofasha kugarukana icyizere hagati y'imigwi ishamiranye bagashobora gusubiza hamwe abarongozi bo mu karere ka afurika y'ubuseruko barasabye kandi Riek Machar mushikiranganje wa mbere wa Sudani y'ubumanuko atawuza irengero ryiwe kuva imishamirano itanguye mu- muri ico gihugu kugaruka mu gihugu agasubira mu mabanga yiwe akanabandanya igikorwa c'amasezerano y'amahoro catangu- catewe kw'igikumu mu kwezi k'umunani k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igitero c'abiyahuzi cahitanye abantu bashika kuri mirongo itandatu n'abandi mi- ijana na mirongo itandatu bakomeretse mu bitaro biri mu bumanuko bushira uburengero bwa Pakistani ico gitero cabaye inyuma yaho abashikiriza amanza bashika kuri cumi bari bahuriye bari bahuriye ku bitaro biri mu gisagara ca Kweta bazanywe no kugandarira umurongozi w'ishirahamwe ryabo yishwe n'abantu bataramenyekana abamenyesha makuru n'abafata amasanamu baraho bakaba nabo nyene baguye muri ico gitero umugwi w'abiyahuzi wiyonkoye ku batalibani aho muri Pakistan Jamaat ul Ahrar Wemenz- wemanze ubwo bwicanyi uvuga kandi ko ari wo wishe umurongozi w'ishirahamwe ry'abashikiriza amanza muri ako karere ka Pakistan Umubushi- ubushikiranganji bwa leta ya bwa leta ubushikiranganji bwa leta muri leta zunze ubumwe za Amerika bwateye ivyatsi ubwo bwicanyi bwabereye ikweta muri Pakistan umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yasohoye itangazo avuga ko kugira igitero ku bantu bagandaye ari ibintu bitagira izina muri leta zunze ubumwe za amerika umukandida w'abarepublikani donald trump yatanze kuri uyu wa mbere urutonde rw'imigambi afise ku bijanye n'ubutunzi urutonde yise intambwe nshasha urakoze rosine munezero kuri aya makuru nshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa gasabo rwaraye rufashe icyemezo cyo kongera igifungo cy'agateganyo cy'iminsi mirongo itatu ku bagabo n'abagore cumi na batandatu biganjemo abo mu idini ya kisilamu mugenzi wacu asumuta akaba i kigali mu rwanda afite inkuru irambuye urukiko rwisumbuye rwa gasabo rumaze gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo abagabo n'abagore cumi na batandatu bose bo mu idini ya kisilamu indi minsi mirongo itatu nyuma y'uko urukiko rubisabwe n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwavugaga ko rukeneye indi minsi mirongo itatu yo gufungwa by'agateganyo ngo bubashe gushaka ibimenyetso simusiga ubushinjacyaha busobanura ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bikomeye by'ubugome ko ariyo mpamvu no gushaka ibimenyetso bigomba gukorwa mu bwitonzi urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bufite uburenganzira busesuye bwo gusaba ko abaregwa bafungwa by'agateganyo gusa ngo ubushinjacyaha ntibugomba kurenza inshuro cumi n'ebyiri ni ukuvuga ko butagomba kurenza umwaka bugifunze umuntu by'agateganyo urukiko kandi rwananze icyifuzo cya bamwe mu baregwa basabaga ko urubanza rwatandukanwa buri wese agakurikiranwa ku byaha aregwa ndetse akabasha kuburanishirizwa mu nkiko z'abafungiye hari bamwe mu baregwa bafungiye mu ntara y'amajyepfo abandi mu majyaruguru ndetse no mu mujyi wa kigali urukiko iki cyifuzo rwagiteye utwatsi rwemeza ko iyo dosiye ari imwe na ba nyirayo bagomba kuburanishirizwa hamwe ubushinjacyaha bwari bweretse urukiko ko ibyaha abaregwa bakurikiranyweho byo kuba mu mitwe y'iterabwoba igendera ku mahame ya kisilamu ari ibyaha bikomeye ku buryo bisaba ubushishozi mu kwegeranya ibimenyetso byose bishinja abaregwa ni ku nshuro ya gatatu ubushinjacyaha busaba urukiko gukomeza gufunga abaregwa by'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bukegeranya ibimenyetso abaregwa bari bagaragarije urukiko ko bababajwe cyane nuko bamaze amezi arenga arindwi bafunze ko batabona impamvu batagezwa imbere y'umucamanza ngo baburanishwe mu mizi bamenye amaherezo yabo abaregwa bavugaga ko kuba ubushinjacyaha butarabona ibimenyetso bihagije kuva babafata kugeza ubu ari ikimenyetso simusiga ko ubushinjacyaha budafite ibimenyetso bibahamya icyaha bagasaba ko barekurwa bagasubira mu miryango yabo cyangwa se urukiko rukababuranisha vuba bakamenya amaherezo y'ibyabo abaregwa bose uko ari cumi na batandatu nubwo hari abandi barindwi bagiye babasanga muri dosiye imwe bose bahuriye ku byaha byo kujya mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya kisilamu benshi bahakana ibyaha baregwa bakagenda basobanura impamvu zinyuranye zatumye bafungwa bamwe bavuga ko ari amakimbirane bagiranye na bagenzi babo bo mu idini ya kisilamu abandi bakavuga ko ari abanzi babo bashatse kubagerekaho ibyaha ndetse hari n'abavuga ko bumva nta byaha bakoze ko ahubwo bakurikije amahame idini ryabo ribategeka iki kibazo cyatangiye kumvikana mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu bigenda bifata intera ku buryo abantu bose bafunze bakekwaho gukora guhura n'imitwe y'iterabwoba mu rwanda bamaze kugera kuri makumyabiri na batatu ni ikibazo cyahagurukije umuryango w'abayisilamu mu rwanda ku buryo uyu muryango wongereye inyigisho uha abayoboke babo cyane cyane urubyiruko kuko umuryango w'abayisilamu mu rwanda uvuga ko iyo urubyiruko rutigishijwe neza ngo rushakirwe icyo rukora rushobora kwishora mu bikorwa by'iterabwoba ngo rubone amafaranga urubanza rwasomwe n'ababuranyi bari mu cyumba cy'iburanisha ndetse n'abunganizi babo uretse bake bo mu miryango y'abaregwa bari bitabiriye kumva icyemezo cy'urukiko asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turacyari mu rwanda kuri uyu wa mbere ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwasinyanye imihigo n'igipolisi cy'u rwanda igamije gushimangira birenzeho ingingo y'isuku n'umutekano mu mujyi wa kigali ni imihigo izashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amezi atandatu mugenzi wacu eric bagira ubusa abageze inkuru irambuye hari ku nshuro ya gatandatu ubutegetsi bw'umujyi wa kigali businyana imihigo n'igipolisi cy'u rwanda kubungabunga umutekano n'isuku mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'umujyi wa Kigali ni ukuva ku bahagarariye imirenge uko ari mirongo itatu n'itanu igize umujyi wa Kigali bashyize umukono kuri iyi mihigo ni imihigo abayisinye bagomba kuyishyira mu bikorwa mu gihe cy'amezi atandatu impande zombi zihagaze kuri politiki y'ubutegetsi bw'u Rwanda kubona umujyi wa Kigali utera imbere umunsi ku wundi urabagirana kandi utekanye kugira ngo babigereho hari bimwe bigomba gucika byanze bikunze Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali hari uguca burundu ubucuruzi bwo mu muhanda ndetse no guca burundu kubaka mu kajagari ibi ngibi nabyo ni ibikorwa tugenda dufatanyamo na polisi y'igihugu kandi bisaba ko ku nzego zose zigira uruhare kugira ngo ibi bikorwa bishobore kugerwaho mu bindi ubutegetsi buvuga ko mu mezi atandatu byazaba bihindutse umugani mu mujyi wa kigali birimo guca burundu kubaka mu kajagari kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko kongera imihanda ya kaburimbo cyangwa iyubakishije amabuye ariko igahora izira ibyondo imikungugu n'ibindi bifatwa nk'ibiteza umwanda n'umutekano muke mu mujyi iyi mihigo kuri kayisime nzaramba meya w'akarere ka nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru ni igihango batagomba kuzatatira nagira ngo bizeze ko ari igihango tutazigera dutatira kuba tuyisinye tuzayikurikirana umunsi ku wundi kuko tuzi ko igihugu cyacu zahabu na diyama ntabyo dufite byinshi ariko ibyo dufite ni amahirwe dufite ndetse n'ubuyobozi bwiza dufite ni umutekano ni isuku dufite aho amahanga asigaye atugana umunsi ku wundi ukurikije ingufu ubutegetsi bushyize mu ngingo z'isuku n'umutekano mu murwa mukuru w'u Rwanda birumvikana ko iby'inzego zasinye n'izitabyubahiriza uko bikwiye n'ibihano bizazamo IGP Emmanuel Gasana umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda dukwiye guhora turi ku isonga aho kugira ngo ejo bizasubire inyuma babitubaze kandi turi hano aricyo dushinzwe dukwiye ibyo dukora byose kubishyira mu bikorwa nk'uko twabyiyemeje uwashobora kubidindiza ubwo ngubwo biramureba bazafatirwa ibihano n'abamukuriye kugira ngo bidatinda ibi bije mu gihe ukwezi kugiye gushira umujyi wa kigali ushyizeho amabwiriza hana buri wese wafatirwa acuruza mu kajagari cyo kimwe n'uwaguriramo mu nyandiko ufatiwe mu bikorwa nk'ibyo yagombye guhanishwa ihazabu y'amafaranga ibihumbi icumi kandi n'amabwiriza atomora ko atangira kubahirizwa ku itariki yashyiriweho umukono kubihabanye n'ibyo ntibibuza umunsi ku wundi kubona abashinzwe umutekano ku rwego rwa daso bashyamirana n'abakora ubwo bucuruzi bazwi nk'abazunguzayi ni ikibazo twabajije meya wa kigali madame mukaruriza turacyari mu navuga mu cyiciro cyo kuyamenyekanisha burya ntabwo ushyiraho amabwiriza ngo buke uhita ako kanya wumva ko ari bukurikizwe biba bisaba yuko abantu babanza bakayamenya nk'ubu ni byiza kuko muyazi nk'abantu mukora mu itangazamakuru muraza kudufasha kugira ngo tuyamenyekanishe abantu bose bayamenye nibamara kuyamenya dutangire tuyashyire mu bikorwa ku kijyanye n'isuku n'isukura ubutegetsi bushyize imbere kubona kigali irabagirana ituwe kandi igendwa n'abantu bakeye uretse no mu nkengero z'umujyi mu mujyi rwagati naho hari abashobora kumara ibyumweru bibiri batarabona amazi ndetse n'abakivoma ibirohwa cyane cyane mu nkengero
aya mazi ndakubona uri kuyavoma ariko se reba ukuntu asa ubu twibwire ngo ugiye kuyakoza iki ngiye kuyakoresha urayakoresha iki ndayatekesha ndayogesha ibintu nuko mu cyumweru gishize abagize inteko ishinga amategeko babwiye guverinoma ko gusaba rubanda ko bagira isuku bisaba no kuba bafite amazi meza depite mukazibera niba umuntu umubwiye ngo wambare umwenda umeshe iyo wa mwenda umeshe agomba kumesa akawumeshesha amazi nayo atameze neza niba umubwiye ngo akarabe agakaraba nyine amazi ameze nk'uko tujya duhura nayo wenda harimo ibiziba Eh, iki gihe nibwira ko bya biri mu kinyarwanda havuga ngo uko mu- uko muri rusya uko umena ingasire nibwira ko byo byakagombye kujyana kugira ngo niba hari ibyo tubwira abaturage nabo tubahe uburyo bwo kubishyira mu bikorwa umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo muri amerika human rights watch isuku n'umutekano bya kigali nayo irabibona bidasubirwaho ariko mu bushakashatsi bwayo yakoze mu myaka ibiri ikurikiranye human rights watch yasanze ko ibi byose bigerwaho habayeho ko hari abagomba kubirenganiramo ivuga ko ubutegetsi bw'i kigali busakumira abazunguzayi abasabirizi indaya n'inzererezi n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi wa kigali bukabarundarundira mu magereza bugamije ko kigali ihorana imico ntibyegeranya ubutegetsi butera utwatsi bukavuga ko ibyo bukora ari ukwigisha abanyarwanda inzira iboneye kandi buzakomeza muri uwo murongo haranira umujyi utekanye kandi usukuye niyo nsanganyamatsiko ubutegetsi bwafashe akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
uruhagarara Nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubone byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikinamurikiro ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi tuve mu rwanda noneho tujye mu burundi leta y'u burundi iherutse kwamagana icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo kohereza abapolisi magana abiri makumyabiri n'umunani mu burundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iyo myitwarire ya leta izagira ingaruka mbi ku barundi cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi ariko abize ububanyi n'amahanga bamwe bavuga ko leta ifite uburenganzira bwo kwanga icyo cyemezo ni inkuru y'umunyamakuru wacu eroje wirikaneza Tasien Sibomana umuvugizi w'umugambwe Ipironi utemewe n'ubutegetsi avuga ko kubona leta y'u Burundi yanka ingingo ya ONU byerekana ko ubutegetsi bwirengagiza amabwirizwa n'amategeko bigenga iryo shirahamwe mpuzamakungu asigura ko mu bisanzwe atagihugu na kimwe gishobora kwanka ingingo ya ONU uko amategeko agenga ishyirahamwe onu arerekana neza yuko ingingo zafashwe n'ijya nama igejwe amahoro n'umutekano ku isi zifise inguvu nk'iryo tegeko izo ngingo kandi zitegerezwa gushyirwa mu ngiro ibyo ntihaba hari ababizi iby'amategeko cyangwa abakoze mu migenderanire y'ibihugu n'amakungu bategerezwa kuba babizi leta yaba iyemewe yaba itemewe ntiyategereza kwigenza uko iri- uko iri- irigenzura kuko ibyo bategerezwa kuba babizi icyo ni icya mbere icya kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu onu rirafise ububasha rihabwa n'amategeko arigenga yuko ingingo bufashe zose zishobora kuzisigura ko zifashwe ku neza y'amahoro n'umutekano mu gihugu kanaka canke mu karere canke mbere ku isi yose icya gatatu ni uko iryo shyirahamwe nyene mpuzamakungu onu rishobora gufata ingingo zafashwe n'amashyirahamwe yo mu burere iyo bagomba ko izo ngingo zigira inguvu kandi zica zitegereza gukurikizwa baca basaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu ko ryozishira mu ngingo zoba ari nk'uko zafashwe n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu onu ariko rero umuhinga mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu n'amakungu atashimye kwivuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano kadashobora gushira mu ngiro ku nguvu ingingo yanswe n'igihugu yerekeye uwo muhinga yanakoze mu bisata bitandukanye mu by'imigenderanire y'ibihugu haba mu burundi no mu makungu amenyesha ko ubwigenge bw'igihugu butegerezwa kubahirizwa kikareka kuvogerwa mu gihe ingingo yafashwe ariyo mu kigabane cya gatandatu c'amategeko agenga onu uko biri kose abanyepolitike babona ko ingaruka mbi kuri leta n'abarundi ari nyinshi haba mu by'imigenderanire n'ubutunzi tasien sibomana guhagarika gutumira icyo gihugu muri ayo manama y'ayo mashyirahamwe aba basirikare n'abapolisi bahora baja gufasha ibindi bihugu mu kugarukana amahoro n'umutekano ku isi iyo bisabwe n'iryo shyirahamwe nyine mpuzamakungu onu bakavuga bati icyo gihugu kitacubaha ingingo onu yafashe twubaha ubwo burenganzira bwo kuja guhagarika umutekano muke mu bindi bihugu kandi n'iwabo amaraso yirirwa araseseka kubera iki intambamye yindi ishobora kuvuka ni uko bica bigira ingaruka mbi mu by'ubutunzi mu gihe wewe utacemewe mu makungu mu gihe utagitumirwa mu manama afata ingingo zerekeye iby'amahoro ku isi n'umutekano zerekeye iby'ubutunzi n'ibindi urumva nta burenganzira buba ugifise ni ukuja gusaba amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu onu yaba mu by'ubutunzi cyangwa ibindi ngo bagire icyo bagufashije aricyo gituma ubutunzi bwacu buca bugenda burahenebera ifaranga ry'i Burundi rigaguma rita agaciro abahora bafashe uburundi bagacakuramo akarenge ubu bahora bavuga ngo ni ibihugu by'i buraya gusa mugabo iyi ngingo yari ayifashwe yafashwe n'ibihugu biserukira ibihugu byo ku isi yose kwigenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi guheze iyo ngingo yaraye yemejwe muri onu leta yatunganije imyiyerekano yo kuyiyamiriza ku mugwa mukuru bujumbura imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cy'ubufaransa niho havugiwe amajambo kubera icyo gihugu aricyo cajanye icifuzo mu kanama k'amahoro n'umutekano ku isi ubuserukiye icyo gihugu mu burundi yavuze ko abategetsi batahuye nabi ambasaderi gerite van rosom yabwiye abamenyeshamakuru ko yizeye ko leta y'uburundi izoteba itahura Je pense que c'est une grande incompréhension de la part des autorités burundaises.
nibaza ko ari ukudatahura gukomeye ku ruhande rw'abategetsi b'abarundi kuri iyi ngingo yafashwe iyi ngingo niyo gufasha uburundi gutorera umuti w'indyane mu mahoro twizeye ko uburundi tuzofashanya bukemera ishyirwa mu ngiro ry'iyi ngingo kandi nibaza ko izoba nziza ku burundi Et je pense qu'elle sera bonne pour le Burundi.
icyo cyizere cya ambasaderi horosom leta yakimuhebuje ko ntihaheze kabiri idasohoye itangazo ryasomwe n'umuvugizi wayo philippe nzobonaribo leta y'uburundi ibona yuko muri iki gihe ibintu byahindutse kubera yuko umutekano wongerekanye kandi n'ababujejwe bawucungereye neza cyane mu gihugu cyose izo nteko mvamakungu rero abafaransa bagomba kuzana zikaba ari izo gucira icibare no gukingira ya mirwi y'inkozi z'ikibi inzego z'umutekano zashwiragiza ubu zikaba zitagira isaganirizo mu ijoro ryo kuwa gatanu itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'indwi uyu mwaka akanama k'amahoro n'umutekano muri onu kemeje ingingo yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu burundi iyo ngingo yashikirijwe n'ubufaransa isaba ko bamara umwaka bikenewe bakongerwa iminsi abapolisi bakaba ari abo kuraba ibijyanye n'umutekano n'agateka ka zina muntu ibihugu cumi na kimwe kuri cumi na bitanu bigize akanama k'amahoro n'umutekano nibyo byayemeje bine ntacyo byayivuze ko bikaba ari angora misiri venezuela n'ubushinwa eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
haraheze imyaka itandatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama agendeye igihugu cy'ubuhindi aho yabonanye n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'abandi bategetsi batandukanye b'icyo gihugu muri urwo rugendo yamazemwo iminsi itandatu harasinywe amasezerano atari make hagati y'ibyo bihugu bibiri arimwo gufashanya mu by'uburimyi yari agamije gukemura ikibazo cy'ikena ry'ibifungurwa rirangwa muri icyo gihugu haruhande y'ibyo amerika irafitaniye umugambi nk'uyo n'imigabane ya afurika hamwe na aziya igamije gutanga inyigisho mu bya tekinolojiya muri icyo gisata cy'uburimyi kugira batorere inyishu ikibazo cy'ikena ry'ibifungurwa ku mugabane wa afurika umugambi wa mbere uzokwibanda ku bihugu vya kenya liberia na malawi mu nyuma utandukire n'ibindi bihugu uwo mugambi amerika iwukora ibicishije ku kigo cayo kijejwe iterambere mpuzamakungu usaid uwo mugambi hagati ya amerika afurika n'ubuhindi ugamije guha inyigisho abarimyi igihumbi n'amajana atanu bava mu bihugu cumi n'indwi bya afurika na aziya bimwe muri ivyo ni afghanistane kamboje repubulika ya laos mongolia birimaniya zizotangwa kandi no muri vietnam botswana repubulika iharanira demokarasi ya kongo ghana kenya liberia malawi mozambike u rwanda sudani tanzania hamwe n'ubuganda iyo porogaramu y'inyigisho igamije kongereza umusaruro w'uburimyi muri ibyo bihugu mu gutanga inyigisho zijyanye n'uburimyi ku barimyi zitangwa n'abahinga b'abanyamerika bafatanije n'abahindi ambasaderi aserukira amerika mu buhindi richard verma amenyesha ko iyo porogaramu izofasha ibindi bihugu guhindura uburyo bahora bakoresha mu kurima kandi izotuma ibyimburwa byiyongera bakanabona n'ibyo bashorera mu mahanga avuga kandi ko gusangira ubuhinga nk'ubwo n'ibindi bihugu amerika iriko irateza imbere kandi n'ibijyanye no gufungura neza ku isi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda rosine munezero agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
incamake y'abakuru twabashikirije ari avugwa hirya no hino ku isi inama y'ishirahamwe mpuzamakungu onu igejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu iraterwa amakenga n'ibyegeranyo bivuga ko ku bashikirizamanza bane bo mu burundi bariko barahohoterwa ubuzima biturutse ku nkuru bahaye iyo nama y'ishirahamwe mpuzamakungu onu itangazo rya soni y'ishirahamwe mpuzamakungu onu kuri wa mbere risaba leta y'uburundi gutanga ivyemeza ko atabashikirizamanza boba bariko barahohoterwa ubuzima muri Ethiopia abatavuga rumwe na leta hamwe n'imigwi y'abagwanira agateka kazina muntu bavuga ko abantu batari bake basize ubuzima abandi bagakomerekera mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa gatandatu aho abajejwe umutekano barasakubanya abanyagihugu bari muri iyo myiyerekano ishirahamwe ry'abongereza riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryemeza ko abantu bashika ku mirongo icenda n'indwi bapfuye bari muri iyo myiyerekano mu karere ka Oromia n'ibice byo mu karere ka Amra muri sudani y'ubumanuko ababyihweza bavuga ko abariko barakurikiranira umugambi w'amahoro muri icyo gihugu bari bakwiye kwihuta bagashyira mu ngiro ingingo zemejwe n'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko kuri wa gatanu kuri wa gatanu kugira hagarukanwa amahoro muri icyo gihugu bavuga kandi ko leta ya sudani y'ubumanuko itegerezwa kwemera inteko mvamakungu igitero c'abiyahuzi cahitanye abantu bashika kuri mirongo itandatu abandi ijana mirongo itandatu barakomereka mu bitaro biri mu manuko bushira uburengero bwa pakistani ico gitero cabaye inyuma yaho abashikiriza amanza bashika kuri cumi bari bahuriye ku bitaro biri mu gisagara ca kweta bazanywe no kugandarira umurongozi w'ishirahamwe ryabo yishwe n'abantu bataramenyekana abamenyesha makuru n'abafata amasanamu baraho bakaba nabo banyene baguye muri ico gitero umugwi w'abiyahuzi wiyonkoye ku batalibani aho muri Pakistan Jamaat ul Ahrar wemanze ubwo bwicanyi muri leta zunze ubumwe za amerika umukandida wa republikani donald trump yatanze kuri uyu wa mbere urutonde rw'imigambi afise ku bijyanye n'ubutunzi urutonde yise intambwe nshasha ubwo rutonde rwerekeye igabanurwa ry'amakori gutunganya amategeko ya leta hamwe n'akarusho n'akarusho k'impembo y'abakozi bari ku rwego rwo hagati
urakoze rosine munezero kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.